Igihe mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriane itanga ishaka mu kiganiro murisanga mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima amagara ibikorwa n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri mwaka kuva ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe niho hategekanijwe iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ku isi yose iyo minsi ishitse abagera kuri majana atandatu bagizwe n'abakenyezi mirongo icenda na batanu ku ijana bakorewe amabi mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu ntara zitatu zonyene mu burundi abenshi muri bo barashurashujwe ibi bitigiri bitangwa n'ikigo seruka kirwanya amabi afatiye ku gitsina mu burundi mu ntumbero yo kugerageza gutorera umuti bimwe mu bibazo biri mu kibano bituma ayo mabi aba radiyo ijwi ry'umukenyezi iherereye mu ntara ya gitega neza na neza mu giheta ikaba ari radiyo ya mbere kandi imwe rudende mu gihugu ivuga ahanini ku vyerekeye amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme niyo tugiye kuganira kuri uno munsi turaganira ku ntererano yayo n'impinduka ibona izana mu miryango mu gihugu hagati mu gice cya mbere c'iki kiganiro turaganira n'umuyobozi w'iyo radiyo ndayegamiye jean mitterrand atubwire uburyo iyo radiyo iriko irafasha turongera tuganire n'umumenyeshamakuru w'iyo radiyo akorera mu ntara ya giheta yahavuye aba n'umuhanuzi mu ngo n'imiryango mu ntara ya gitega aho iyo radiyo ikorera madame marie gorete bwoyero muri iki kiganiro kandi turaganira n'abandi bakenyezi bari muri icyo gikorwa cyo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu gihugu cy'u burundi reka tutarinze kurandira twakire umushingantahe jean mitera ndayegamiye kaze neza umushingantahe ndayegamiye mu kiganiro murisanga ku ijwi rya amerika
urakoze cane oriane kuri kano kanya mu mpaye kw'iradiyo rya amerika Eh, turabashimiye ku kanya mufashe kugira muganire natwe twumve vyinshi kuri iyi radiyo imwe tuzi mu gihugu cy'u Burundi yihaye igikorwa cyo kuserukira kuvugira no gufasha ah, imiryango cane cane abakenyezi n'abigeme bahura n'amabi ak- akorerwa mu ngo zabo ah, kuri bo Ah, turumva ko munafasha n'abagabo ariko cane cane radiyo yanyu ni radiyo ijwi ry'umukenyezi iyi radiyo yatanguye ryari ku batayizi cane cane ko bari mu mahanga batayizi imaze igihe kingana gute ikora muri make murakoze cyane mbanze ndamutse nawe ko batwumviriza muri kino kiganiro Eh, nk'uko eh, mubivuze radiyo ijwi ry'umukenyezi eh, yatanguye neza neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani eh, hari mu kwezi kwa kane ubu igira ikiramara imyaka cumi n'ibiri iriko irakorera aho nyene eh, muri komine ya giheta rero eh, ni radiyo mwabivuze eh, ivuga ahanini ku bijanye eh, n'abakenyezi muri rusange eh, kambere itibagiye eh, n'abigeme eh, bakiri bato kuko aribo bakenyezi b'ejo ni mu ntumbero eh, yo kubafasha eh, kwegera nyene eh, no gukoresha ubwo buhinga bwa none bw'utumatumanako amakuru kugira ngo ivyiyumviro vyabo bibe nkenerwa haba mu iterambere guhera hajya ku musumba kuduga mbere no gushika mbere mu migambi ihambaye y'igihugu aho tubikora duciye imbere muri ibyo bikorwa bitunganya byo gutegura imigambi ya konvention bita pcdc kugira turabe ko kuva hasi umukenyezi yaronse ijambo kuko ibyo bari turavuga bijanye n'amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme cyane cyane bihera kuri ico kintu cyo kubakumira gukora imigambi ugasanga no mu ngo biciye bituma ata jambo bagira kugira kuva na kera babivuga ngo umukenyezi no kurabutsa ngo tubayabaye bakamenya ijambo ribayabaye nyene rero iyo batamushyize no muri iyo migambi kuva hasi muri komine bariko bariyumvira ingene bazokora ntibashiremo ibyo byiyumviro by'abantu benshi ko amatohoza yerekana ari neza yuko abakenyezi ari benshi mu burundi ni ukuvuga rero udakoreye kuri iyo migambi yashyizwe imbere na benshi usanga ukakumira umugwi munini naco gituma nabo baheza ntibayumvemo mbere ntihigire n'ici nabamariye kuko bimviriye ibintu bakwiye bijya batarimo twebwe radiyo rero yaje kugira ngo baronke ako kajyo ko guterera mu biganiro reka mbere babo n'abazikora ko twebwe ntibidahukira gusa kuri iyo ntererano turabaha akanya kugira ngo bajemo barabe ko ibyo bifuje nabyo nyine bikorwa mbere bagashiramo muri ku kuboko kwabo n'igicu byabo ibyo byiyumviro bikerekezwa n'ibikorwa bice bikorwa tuza dukurikirana ingene muri komine ariko abishira mu ngiro kugira ngo tushobore kurwanya ayo mabi atandukanye ashobora kuyadukiza iyi ntumbero mwafashe yari intumbero yari ikenewe cyane kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani haciye imyaka myinshi imyaka hafi cumi n'ibiri irenga ibikorwa byo guserukira abakenyezi n'abigeme ntibyari bigirwa cyane cyane cyane mu buryo bw'itangazamakuru none iyi radiyo igishigwa habona mugitangura gukora abanyagihugu bayakiriye bate cyane cyane ko yari ije gushyira ahabona ijwi ry'umukenyezi n'umwigeme bidasanzwe bimenyerewe mu muco wacu akenshi nka batwebwe abamenyeshamakuru iyo tubatumiye iyo tubaganirije n'abantu basanzwe badaseruka batavuga ikibarimwo bivuye n'imico y'ikirundi cyangwa ibindi byinshi bayakiriye bate mu kibano iyi radiyo mu giheta iradiyo igitangura nk'uko mubivuze ni kuri abantu bayakiriye novuga nti nabi rimwe rimwe ariko novuga kubera yuko mbariwe cari ikintu gishasha kije aho iradiyo ivuga ngo ije guha ijambo abakenyezi cane cane kubera y'uko imico y'ikirundi nk'uko batayivuga nk'uko muyivuze nibyo iradiyo gitangura caje ari ikintu gishasha mu mitwe y'abantu bumva ati haje iradiyo ijwi mukenyezi abo banyagihugu bo mu giheta baciye bishiramwo ko ari iradiyo ije kugumura abakenyezi na cane cane muri iyo myaka ntibari bwajijuke cane ngo babone ko umukenyezi ashobora kuja abona agaserukira abandi mbere agatanga n'ivyumviro vyubaka mu iterambere ry'igihugu rero twebwe twaragerageje kugira ngo dushobore kubereka ubudasa mu byo bari biyumvira kugira ngo iyo radiyo bashobore kuyakira neza kuko murabizera amaradiyo nk'aya yegereye abanyagihugu bita radiyo kominoteri iyo aho yubatswe aho ishinzwe batayitayeho ntishobora gutera imbere ipfa niko nobwita twebwe rero babona yuko ari radiyo n'ibyo iha akaryo kanini abakenyezi kandi b'igitangura ariko byari binariho nashaka kuko abakenyezi bahurikiye amashirahamwe yo mu giheta nibo baza cyane cyane kuyivugirako ico gihe nsubira inyuma gatoyi mu gihe hari ikibazo gihambaye cyane c'amabi afatiye gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme mbere kintu mu byatumye iyo radiyo abasanzwe bahurikiye mu mashirahamwe bayisaba kuko cavuye mu cifuzo cabo hanyuma tugiye kubera ayo mabi ari abakenyezi baza kuyashira ku mugaragaro bakabivuga ibyabaye mu kibano ico kibano naco caraca mu gihe nyene abagabo n'abakenyezi n'abana bakiyumvamwo bati ni kwa naka kumbure byatuma abantu bavuga ati abakenyezi bagiye kudushengeza mbega irabije nk'isentare ariko rero mu nyuma tumaze kubona yuko n'abagabo bamwe bamwe bavuga bati nyabona naho biri uko na twebwe turashise amabi dukorerwa twaciye tuvuga ati tureka rero tugire urunana ahubwo rw'abagabo n'abakenyezi bifuza ko haza ihinduka mu bijanye no kurwanya amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme duca rero dushiramwo mu bamenyeshamakuru imigwi y'abantu iserukiye itandukanye ni ukuvuga abakenyezi n'abagabo batabaja mu bashikiriza ibiganiro reka mbere no mu buhinga bw'ivyuma turavanga ku rugero mbere bangana usanga ari nka mirongo itanu ku mirongo itanu ku ijana ni naho rero twashoboye gushobora gutara umuti icyo kibazo ya makenga abagabo bari bafite batangura kwiyumvamo yuko nabo nyine ibyabo bivugwamo ariko n'ubu twagumye kuri wa murongo wacu wo gushyira ahabona ayo mabi akorwa na cyane cyane tukabaha ijambo bakabyivugira n'abagabo mbere b'akarorero bamwe bita abatangamuco bakaronka akajya bakaza bakavugira ku iradiyo ibyo banegura bikorwa n'abagabo bagenzi babo bahohotera agateka k'umukenyezi novuga nti buke buke byagiye birata ishusho nziza iyo radiyo gushyika n'aho ubu ubuye twagishyizeho n'icyo bita imigwi bita amaradiyo purebu ariko mu micungo itandukanye zize komine giheta ubu tugeze kuri mirongo ibiri n'indwi ihurikiyemo abagabo n'abakenyezi mu ntumbero yo kugira ngo abo bantu bayage ayo matati na cyane cyane ibonekeza mu ngo hanyuma batore umuti bari ku mutumba ibyo vrema ibyo byaratumye dutera indi ntambwe kugira ngo ishusho nziza iradiyo igumane ka karanga kayo ko kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ariko n'abagabo baraze babishyigikire mbere ugasanga hariho n'abamaze gufata iya mbere bivuye ku biganiro twashikirije ku iradiyo
none abatanguye iri radiyo dusubiye inyuma gato kandi ni bande ni abarundi ni abanyamahanga ni amashyirahamwe abagiye hamwe bagira icyo cyiyumviro bari bande muri rusange
iradiyo ijwi ry'umukenyezi yatangujwe n'ishyirahamwe ryitwa dushire hamwe ishyirahamwe risanzwe rihanira agateka k'abakenyezi cyane cyane mugabo byavuye ku basanzwe b'iryo shyirahamwe nyine bari ku mitumba mbere abenshi bari muri iyo komine ya leta nyine nacyo gituma n'iyo radiyo cyiza gushingwa ariko kuko iryo shyirahamwe risanzwe rikorera mu burundi bwose ibiro bikuru bibucumbura mugabo kubera aho abo bakenyezi b'imboneza bari muri iryo shyirahamwe bari muri komine giheta baciye basaba bashyikiriza icyo gisabo ishyirahamwe naryo ririkora ku basanzwe bayifasha bashobora gushiraho iyo radiyo icyifuzo nyamukuru cyavuye muri abo banyagihugu nyene bo muri komine giheta mugabo ari mu ishyirahamwe dushire hamwe baca babishyikiriza urwego rw'igihugu babona gusaba uburyo hirya no hino kugira ngo radiyo ishinge wavuze ikintu cerekeye radiyo club kigamije kuzana abantu hamwe kumbure mu kibanza kimwe bakagerageza gutorera inyishu ibibazo byabo iyo radiyo club ikora gute abanyagihugu mubahamagara gute kugira ngo bicare hamwe baganire kuri mikoro ibibazo byabo
twararabye dusanga amaradiyo menshi uko akora muri rusange amaradiyo nuvuga aravuga akabwira abantu mugabo biragoye kumenya iki mbega by'ukuri ko twavuze ibi bintu byumviswe na bangahe ubumenyi twatanze bwakiriye bangana gute so turavuga tuti rero izi radiyo zitwa kominotere zegereye abanyagihugu ntizoguma zikora nk'ibyo zindi muri rusange reka turabe ingene tugire ubwo bucuti hagati y'iradiyo n'abayumviriza naho rero haciye haza icyiyumviro cyo kugira icyo bita radiyo pureze kuzishinga ku mitumba itandukanye ibyo muti tuzitora gute turaba abantu basanzwe ari abakunzi b'iradiyo yacu aba bakunzi noneho badahara mu biganiro bama bari kubarumvira ibyo dushikiriza mbere bakanatelefona bajya batasha canke ubundi ubundi butumwa batumvira ku iradiyo kugira tumenye ko ariko baratwumviriza duca rero dutora bamwe muri abo tubona babikeneye tubona bakunda iradiyo duca tubashyira muri uwo mugwi ni ukuvuga ku mutumba turagenda turabagendera tubashikiriza ibiganiro bya bita ama emission localisée twagenda tukagira ikiganiro ku mutumba kanaka abakunzi b'iradiyo baca baza bakiyandikisha tugaca rero tubashyira hamwe tukabigisha tubafise urutonde rw'ibyo bateza gukora iyo bahuye bagira iminsi yo guhura abakumviriza ikiganiro kanaka twababwiye tuti ikiganiro mugaba mugucumviriza iyi bakacumviriza bagaca bahanahana ibyiyumviro kubyo twashikirije bagaca bara bati mbega twe tubaye ibi bintu bavuze mu iradiyo hari icyo byodufasha twe twobishyira mu ngiro muri icyo kiyago rero baraganira kubera twe ibiganiro byinshi usanga ari iby'umukenyezi ari ibiteza imbere umukenyezi baca babiganira n'abagabo abakenyezi bari kumwe bagaca bafata ingingo bose bari kumwe bagaca bategura igikino bya bita amateyatwe hadiyofonike icyo gikino baca baza kugikinira ku iradiyo iwacu ariko ni ibikino byitwa nkina nkebura byitwa dukeburane bakina bafatiye kuri ya ngorane babona mu kibano bagaca babikina mu bikino bikaza kwigisha abandi muri izi radiyo ni nacyo gituma benshi rero baciye batangura kumva yuko babihuriza abagabo n'abakenyezi bakina igikino kimwe kandi gikebura umugwi uyu canke uriya kubera igihe bakina bategura abagabo canke bagakebura ku nyifato z'abakenyezi
inkino nk'izo nkina nkebura ndumva ko bishobora kuba byaroroshe kuzikora kuko turazi ko mu ntara ya gitega aho mu giheta niho hasanzwe hava abakinnyi ba ninde nabo nyine baba barafashije mu kuba izi nkino zemegwa zakigwa neza ku iradiyo yego cyane komine giheta irafite akantu yisangize mu bijyanye n'akaranga abantu koko bakerebutse n'abatari mu y'iminde ugiye ukaganira na bamwe cyangwa abandi mu kanya gatoyi usanga bamaze gukina akantu gatoyi upfa kuba inyigisho ibintu by'ubwira amazina ibintu by'ubukina byese biri mico yabo kandi rero kubera bafite rero na mboneza zo muri mimbe baca bafatira ko bakagerageza kuraba ingene bofata ibyo byigwa izo nyigisho izo mpanuro bashaka gutanga bakazishyira mu bikino bisunze ziriya ninde bahora bumviriza
abakenyezi mwatoye kugira ngo bahakorere bashobore guteramisha ibyo biganiro ni bangahe muri iki gihe ibiganiro mufise bingana gute
twebwe dufite abaneshamakuru navuga nti bashaka n'ibitigira bishaka kungana hagati y'abagabo n'abakenyezi dufite abakenyezi gushika ubu ba cumi na babiri hakaba hariho abagabo icenda ni ukuvuga bose hamwe baca baba mirongo ibiri n'umwe hama ibiganiro nabyo dukora ku ndwi dukora ibiganiro bya baba mirongo itatu ni ukuvuga ni mirongo itatu ku ndwi ariko byisubiriza bya bita amadifija ni ukuvuga ibiganiro bikorwa ni mirongo itatu bikorwa n'abo bakenyezi ndagiye kuvuga n'abagabo bari kumwe turumva ko ibiganiro ari byinshi cyane kandi bisubirwamo inshuro nyinshi abanyagihugu bagashobora kuronka impanuro inyigisho zitari nke none mushika mu karere kangana gute muvuye ngaho mu giheta radishikira izihe zindi ntara zihanamiye igitego gushika ubu radiyo iki ry'umukenyezi irumvikana mu ntara cumi ariko zitandatu niho zo novuga twumvikanamo neza na neza zo hagati mu gihugu izindi usanga ari amakomine nk'abiri cyangwa atatu na twumva bivanye n'ingene imisozi ihari ariko abantu batari bake bari muri ibyo bice n'ibitatwumva bamara ariko batwandikiye badusaba bati nyabona ashinga ibyuma kugira natwe dushikirwe kuko ibiganiro mushikiriza duhora twumva ko bigirira akamaro abo ngaho kuko amafoto amwe cyangwa inkuru zimwe zimwe tuzicisha kuri facebook maze abakunzi bari kure bakabona bimwe bimwe mu byo twakoze nawe udashobora kutwumviriza nacyo gituma badusaba cyane ko twagerageza tukaraba ingene tubashikiriza ayo majwi ariko uburyo buracyatugoye
umushinga ntahe ndayigamiye jean mitera turabashimiye cyane bose ku kanya mufashe ku kuganira n'ijwi rya amerika tugira duhindukire tuganire n'umufasoni bwoyero nawo ku bijyanye n'ibindi byinshi n'ibiganiro mugira n'abanyagihugu ngaho mu gihugu hagati turabashimiye cyane murakoze cyane oriyane bashimiye n'icyo bya amerika kandi n'abatumvirije kuri kano kanya tumaranye murakoze cyane
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko twari twabibabwiye muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro muri isanga cyerekeye iminsi cumi n'itandatu yamaze gutangura kuva ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka iminsi yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme no munsi twatoye kuganira n'imwe mu maradiyo mu burundi yihaye igikorwa cyo guharanira ineza cyane cyane y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu cy'u Burundi ni radiyo ijwi ry'umukenyezi radiyo ikorera mu gihugu hagati neza na neza mu ntara ya Gitega iki gice cya kabiri rero nk'uko twabivuze tugiye kuganira na madame Marie Gorette Bwoyero akaba ateramisha ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'umukenyezi madame Bwoyero turaguhaye ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika yego mwe murakoze turabashimiye ku kanya mufashe kugira muganire natwe muri mu bikorwa byo guharanira ineza y'abakenyezi n'abigeme ngaho mu ntara ya gitega igiheta ibi bikorwa byifashe gute muri iki gihe aho muri ko muraganira n'abanyagihugu cyane cyane ku bibazo byerekeye amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ibyo bibazo barabiganira mu buryo bwisanzuye ko ari ibibazo bitoroshe muri rusange egoma tugiye kuraba hirya no hino usanga abakenyezi barashobora kujya hamwe bagaheza bakaganira hanyuma ingene baganira na cyane cyane baba bahurikiye mu mashyirahamwe aho umuntu iyo agiye kubaraba abasanga hariho n'abandi nyine usanga baza nyine bakaza ku iradiyo bagatanga ibiganiro bijyanye n'ukungene bo nyine aho bavuye na cyane cyane nk'abavuye ahantu habi bari ba ntaho nikora hama bagaheza ugasanga baraduze twebwe mu burundi dushobora tuvuga yuko baca bacika ba nikora hanyuma ikindi nacyo abakenyezi nyine nabo nyine ari nk'uwafise nk'amabi yakorewe arashobora kuza kuyavuga hanyuma iyo yavuze hariho ushobora kuvuga ati murayavuga muracika ikiganiro ku iradiyo ijwi ry'umukenyezi hariho n'uwundi nawe aca avuga ati naho ndabibabwiye mugabo muzora bingene mufuma mubicishamo nka kijya gihe tuba turi ko turaganirira abantu ku iradiyo bidacita animasiyo turasigurira abanyagihugu nk'ibintu tuba tubona biba biri mu micungararo na cyane cyane bijyanye n'amabakorerwa abakenyezi kuko muri icyo gihe tuba turi ko turakebura nk'abagabo tukavuga nk'ibintu biba byarabaye ariko tutadoma ku izina ku babikoze hariho n'abandi bahora baca biyumvira biyumva batumve bya bintu byacu byarashyitse ku iradiyo ijwi ry'umukenyezi
ibyo byo byo none ntibyoba bishobora kongereza ibibazo mu kibano kenshi bigenda gute nk'iyo abantu bumvise ko hari ikibazo cyane cyashyitse ku iradiyo ntibyongerereza amabi ubona bica bigenda gutya kenshi ahubwo abantu benshi na cyane cyane abakenyezi iyo hari ikintu kibaye babona yuko kibabaje baca bashaka yuko cyovugwa ku iradiyo ijwi ry'umukenyezi kugira ngo cyumve benshi hariho rero ego mwigeze kuvuga yuko hoba hariho nk'abantu kumbure bo babaca babamenasa cyangwa babafata nabi muri icyo gihe muri icyo gihe bamwe bamwe kuko barazi yuko iradiyo ijwi ry'umukenyezi na cyane cyane rikunda kuvugirwa ko hariho nk'ibintu by'amakuru ari amakuru yo murumva yuko acavugwa n'ingoga n'ibiganiro na bimwe bimwe niyo bibaye nabyo nyine hariho bamwe bamwe bashima kubivuga nk'ibyo byose by'abakenyezi bumva yuko baba bahohotewe hari igihe nyine umubajije uti jyewe none ibi biki kibazo cy'iwawe ushaka yuko tukivuga ku iradiyo ko dufata ikiganiro benshi barabyemera hanyuma rero tugaca tugicisha ko hariho bamwe bamwe nyine bamwe bamwe hariho abo usanga nk'abantu nk'abagabo babo baciye babamenasa ariko bo bo kubera baba babonye baba bavuze ukuri hariho igihe nyine ataco bibabwira kuko urumva n'ubundi ko no mu kibano mu nzu iwabo ata amahoro baba bafise
twaganire n'umushinga ntahe ndayegamiye ku bijyanye n'amaclub de radio ni ukuvuga aho abanyagihugu baza bakicarana bakaganira ku kibazo runaka byumvikana ko aho baba bari kumwe barahabwa inyigisho barahabwa impanuro zimwe mu nyigisho mutanga haba ari nk'abamenyeshamakuru cyangwa nk'abahanuzi ni izihe nyigisho ziba zitunganijwe gute inyigisho na cyane cyane duha abo mu maradiyo club turabaha ukungene bashobora kwitunganya nabo nyene bakiteza imbere n'igihe baba bategerezwa kwicarana kugira ngo bahure eh, baganire ari nk'ibyo ba- bumvise nk'ibiganiro vyoba bi- twoba twaracishije kw'iradiyo canke eh, bijya vyo ku- eh, kuganirira abenegihugu nk'ibintu bijanye n'iterambere hari igihe bo nyene eh, bategerezwa eh, bagashinga umunsi w'uko w'uko bategerezwa guhura ico kibahuza rero barashobora gutegekanya ibikorwa ari nk'ibikorwa vyo mu mirima ahandi naho ikindi bategura ni ibintu vyo kuziganya no kuguranana ingene ba- baziganya bakaguranana duca dutegerezwa kubigisha ukungene eh, bazobikora eh, kugira biteze imbere tukabafasha no kugira amategeko agenga eh, uko kuziganya kwabo no kuguranana
Eh, birumvikana ko baronka ibiganiro bakaronka inyigisho impanuro none nka mwebwe ku bwanyu madame bwoyero watanguye iki gikorwa cyo guteramisha ibiganiro vyerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme wasanze aricyo gikorwa cyonyine wahamagariwe ko numva umengo hari ibikorwa byinshi cyane mukora uretse ibikorwa byo guteramisha ibiganiro gusa
Eh, ubwa mbere jewe eh, ngishika ngaha mu giheta jewe nariyegereje cane cane abakenyezi hanyuma mu kubiyegereza twaraganira kandi nkabasanga ku mitumba nkababwira kugira ngo buguruke bave mu misozi bongere baje habona kuko mu minsi yahera umukenyezi ntiyari afise aho avugira ijambo mbere n'ibyo by'iradiyo nibo babi- babisaba bati twebwe iyo twaba turonka aho tuvugira kuko benshi dusanga twacinijwe hanyuma ngiye rero mu mitumba natanguye kuza no kubigisha na bijya by'amategeko agi- agenga ingo n'imiryango hanyuma nkabigisha na bijya by'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme muri icyo gihe rero abakenyezi babifashe nka nkama hanyuma niho mu nyuma nanjye naca ntanga raporo eh, muri dushire hamwe hama barose radiyo rero baca bumva ko abakenyezi bo mu gihe tabayikeneye nicyo gituma baciye bayizana bayizanaho kuko abakenyezi bo mu gihe usanga berevutse kandi barakora n'imigambi itari mike yo kwiteza imbere ikindi nacyo bakora kandi eh, barumva neza iyo umuntu abigishije na cyane cyane eh, nka bijya bijyanye eh, n'umukenyezi muri politike nacyo nyine turagikorerako abakenyezi rero ukaca usanga barashima yuko batora bakongera bakitoza ikindi bashimye ni uko bategerezwa kuza baritaba amanama ahabereye hose hama ico rero abakenyezi eh, niho baca batangura kuza baratanga eh, eh, ah, ibi- ibi- im- bahuza ivyiyumviro bavugana ukungene inyigisho bari barose ko ico gihe twashoboye kuzitangira hamwe n'abagabo eh, bari kumwe abagore n'abagabo kandi bubakanye hanyuma baca batangura kuvuga ukungene abagabo babo bahindutse kubera ibiganiro umuntu inyigisho nari nabahaye bamwe baciye bavuga bati jewe sinari nzi kwambara akarato k'umugabo canke agatenge k'umugabo ati none tuvuye muri ico kiganiro twaciye tujana igitega muri vile aca aratugurira aho ho- zari ingo zibiri kandi noneho niyo umuntu agiye aho twahereye na cyane cyane kwigisha abakenyezi usanga n'abagabo baho mbere iyo bambonye batangura gutwenga twenga bibuka izo nyigisho nabahaye ku bijyanye n'aba- n'abakorerwa abakenyezi n'ukungene bo kwifata na cyane cyane mu ngo Mm. I- izo nyigisho none twumvise mutanga bazironka kangahe Ah, iyo bari ijwi ry'abakenyezi eh, iyo radiyo izitanga ah, mu kibano yonyene ko twumva ko umenga ni igikorwa kinini nyakirekire gisaba uburyo bwinshi gisaba n'abantu benshi Ah, inyigisho bazironka kangahe abanyagihugu ngaho mu giheta Eh, ubwa mbere inyigisho bazironka kuko urabona eh, mu gihe ta n'imitumba myinshi ni imitumba mirongo itatu n'umwe igihe rero umuntu yagenda kuri tere na narashobora kuorganiza nka- ngategekanya nka rimwe mu kwezi nkagendera kuri zone imwe hanyuma mu yindi ngaca ngendera mu yindi ko harimo izone zitatu n'imitumba mirongo itatu n'umwe Eh, iki gikorwa cyo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme si urugamba rw'abakenyezi gusa nk'uko twabyumvise mu minsi yahera ivyo vyari vyashikirijwe na Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu yatanguje isekeza ry'imisi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya eh, yamenyesheje abarundi ko Uh, abakora ayo mabi boshengezwa mu butungane bagahanwa vy'akarorero reka twumve inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana yari yaduteguriye ico gihe kuri uno wa gatanu niho ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya hatanguzwa ku mugaragaro isekeza ry'imisi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi icegera c'umukuru w'igihugu prosper bazombanza niwe yari yishikiye aha imuramvya mw'ijambo yashikirije abari bitabiriye ivyo birori yamenyesheje ko umugambi w'igihugu wo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi uri mu mico ine ubwa mbere hari ugukinga ayo mabi ubwa kabiri hakaba ugufasha uwayakorewe ubwa gatatu hakaba uguhana uwayakoze hanyuma ubwa kane hakaba ukunga uwakorewe amabi n'umuryango wiwe mu kibano hamwe no kumufasha kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere prosper bazombanza amenyesha ko kugira ico caha gituzwe abarundi bose bategerezwa kugiramwo uruhara ahamagarira rero abarundi bose gushengeza abakorera amabi no kwiyegereza abayakorewe abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina bakeneye kuremeshwa no kwiyegerezwa kuvuzwa no gufashwa kwitura ubutungane si abo kwinubarira ahubwo nabo kwiyegerezwa tukabaremesha tukabahoza kugira ngo babone yuko uwo mababaro tuba tuwusangiye twebwe twese n'igihugu cyose dusabye rero yuko umwenegihugu wese yuko icyo yoshobora cyose cyofasha kuremesha ababa bashikiwe n'ayo mabi ababanyi b'uwakorewe amabi bategerezwa rero kumuba hafi bakamuremesha mbere no kumufasha muri ibyo byose akeneye igihe cyose babishoboye na cyane cyane kumushikana n'ingoga na n'ingoga kwa muganga mbere no gushikira abajejwe ubutungane kuko mabi bene ayo sayukumvikanisha mu muhoyahoye mu kibano byakujyana imbere y'inyamirampari kugira ngo icyo cyaha gihashwe mu burundi no ku isi yose umugisha wa kaminuza paul nkuzimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano amenyesha ko gutuza ico caha bigoye cane mu burundi bafatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi n'ingingo zimwe zimwe za leta zikinyiza umukenyezi igihugu c'uburundi canke n'ibindi bihugu bitari bike ku isi hariho ivyo bita systeme ya patriarka patriarka rero uva yuko ubutegetsi mu muryango uhagaze ku mugabo ni nanoneho nibyo umuntu wabona mu burundi nko ku byerekeye ubutegetsi umugabo niwe buhagaze ko niwe umuryango ushimikiye ko haba mu kubaka urugo haba mu gutorana haba mu gufata ingingo ahantu ushikiriza nuko hariho amategeko akandamiza umukenyezi ku kazi na cyane cyane umuntu yihoreje neza cya gitabo cyerekeye akazi kode du travail muri icyo gihe ntibiri gusa mu rugo nayo ugasanga biri no muri leta n'ahari umunsi wo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi icegera cy'umukuru w'igihugu yakebuye abakenyezi kuko muri bo hari abakora amabi atagira izina nubwo uyu munsi twaramutse tuvuga ibyo byo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi bakenyezi dusigaye tubona abashingantahe nabo nyine hariho bamwe bamwe bakorerwa amabi n'abakenyezi bageze kubyumva aho hariho n'abazirobambi bita abapfasoni njyana ibitabano afata umushingantahe mu nzu yiwe mu nzu agafata umugiti akamucumita cyangwa agafata isuka akamukubita umutwe agahwera kandi hariho inzego z'ubutungane bugendamo ibyo bintu birateye isoni bitesha akaranga k'ubupfasoni bitesha akaranga k'abarundi n'abarundikazi tubaza ko coba ikizira mu burundi ntigizoze dushobora kuvuga ubwabo gihugu cyacu cy'uburundi turabahamagariye rero kugumya ibanga n'ubupfasoni byanje biranga umurundikazi ubushiranganji bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira bumenyesha ko muri uno mwaka uheze mu biharuro bwashoboye kuronka abakenyezi mirongo itatu na batanu bashurashwe ku nguvu hakorwa mabi majana abiri na mirongo umunani n'indwi afatiye ku butunzi n'amajana abiri na mirongo itatu n'umunani asesereza mutima desire hatungimana kigali ijwi rya amerika tuvuge rero ku kibazo c'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme turumvise ko leta aho uh, isokeza ryatangura ko yipfuza ko ayo mabi abandanya avugwa ashigwa habona abayakorewe bagafashwa mu butungane no mu bundi buryo uh, tuganira na mushingantahe jean mitterrand yatubwiye ko iyi radiyo yanyu yatanguye ngaho onye mu giheta hakorwa amabi menshi ku bakenyezi n'abigeme uh, duhere ku kuntu byifashe muri iki gihe amabi ubona yifashe gute muri iyi minsi aho uherereye ego ibyo by'amabi twatangiye kubikorera ko na cyane cyane nko mu bihumbi bibiri na cumi iradiyo nayo yaje mu bihumbi bibiri n'umunani muri icyo gihe rero twarayakoreye ko cyane nk'imyaka ishyika itandatu icyo twakora hariho ikigo cyaciye kihavuka hanyuma icyo kigo rero cyarumviriza cyane cyane abakenyezi kandi cyarabafatije ibintu bitari bike abakenyezi bahohotewe twarabakira tukabumviriza hama tubumvirije tugaheza tukabaha impanuro hama icyo twakora kandi twabaha impanuro na cyane cyane kugira ngo tubagabanyirize ububabare abandi nabo kugira kuko hariho n'abandi wasanga mbere bamerewe nabi kugira ngo bugabanuke baheze no ku biremeshe tubaremeshe kuko hariho na bamwe bamwe baza bariragurika cyane bakavuga ngo nuhira ntibasubirayo kubera izo ngorane bafise aho hose cyari igikorwa kininiya hama mbere no kubaraza twari dufite amacambure bashobora kuraramo nk'igihe tubona yuko uwo mukenyezi ababaye no kubavuza twarabavuza kandi nacyo twarabaherekeza no mu butungane na cyane cyane mu nyamiramabi no mu masentare mbere icyo gihe twari twashinze n'umuhavoka yashobora kubafasha no kuburana cyangwa kubambikira ibirego hanyuma ikindi twakora kandi uwaba yakoze amabi ujya twita umuto tarashobora gutaka polisi ikagenda ikabatora kandi n'amafaranga yo kwiyunguruza nayo nyine twari dufite uburyo bwarashobora twarashobora kuyariha n'ibyo by'imanza nyine zijya mpapuro zo gushingishiriza ko urubanza twararubashingishiriza nk'abakeneye amakopi nayo nyine tukayabagurira ikindi twakora twarabaherekeza no kwa muganga hari n'abantu benshi uwo mugambi washoboye kuvuza kandi ku mafaranga atari make make hari n'abo bashobora kugirira n'amawoperasiyo bakababaga bakabakora ee hanyuma hariho kandi n'abandi bakenyezi bakorewe amabi bagiye hamwe baragira amashyirahamwe ashika abiri hanyuma bararonka uburyo barakora n'ubu hariho abagikora abandi nabo bafise ibitungwa hariho n'ufise ibutike avuga yuko amaze kugura n'ubwatsi araheza arafasha n'umushingantahe wiwe kugura amabati ko baba mu mategura urumva n'ibyo ko ari ibintu bikomeye cyane kuko nk'uwo mugore n'ayo mabi asa n'uko yabyibagiye none ibyo bikorwa mwakora icyo gihe byoba bikibandanya cyangwa icyo kigo kiracahari cyo kubandanya mufasha abakorerwa amabi muri iki gihe yego n'ubu kirabandanya mbere ndagikoreramo n'ubu nk'ubu gushyika ubu ndafite nk'amantu nzenya nk'amaviyoranse ashika mirongo ine nakiriye uno mwaka wa demiri venti amabi ashika mirongo ine woduha uturorero tw'ayo mabi akorerwa abakenyezi cyangwa abigeme abari amabi nkameze nk'ayahe uwo tubwira cyane cyane hariho nk'abakenyezi bamwe bamwe usanga bakubitwa abandi nabo ugasanga kumbure nk'umugabo yihenze ngo aramwirukanye n'ibyiwe byose akabiterera hanze abandi nabo hariho igihe usanga nk'umugabo yonona ibyo mu nzu ugasanga nk'imbuto yose utwo yimbuye twose yadutwaye agaca agenda kwidandariza ibindi nabyo bakunda kuba bafite kw'ingorane usanga abagabo bashobora kugurisha ubwatsi itongo kandi umukenyezi wiwe atigeze asinya cyane ngo aronke ko n'amafaranga na makeya ikindi haracyariho n'abafatwa ku ngufu muri icyo gihe rero umuntu arabaherekeza na cyane cyane mbere nk'ubu hagiye haribonekeza abana bakorewe amabi menshi ugasanga abantu mbere menga hariho bamwe bamwe bahinduye ugasanga bakora ibintu ku buryo ayo mabi bayakora ku bintu bitandukanye kandi by'amadiyone ibindi nabyo ntibajya nyine usanga bimwa akarasiyo ugasanga umukenyezi niwe yihara akihararanga na cyane cyane na bijya byo gusomesha abana b'abanyeshuri ugasanga umugabo wewe arigira ngo agiye gukorera amafaranga i bujumbura agaca yihererayo umukenyezi mbere hariho igihe azo kwikangura asanga wa mugabo afite ubundi umuhabara i bujumbura
ngo bamufise none nimero ya telefone babitura ko iyo bagize ibibazo kugira ngo babashikire haba ari mu ijoro mu gitondo mu masaha ayo ari yo yose mu bamufise uburyo babitura ko ku murongo ya telefone bashobora kuronka muri aka kanya
oya bobo icyo bagira barishikira ku iradiyo hariho n'ikindi gihe mbere aho duhuriye hose niho bamfatira
barakuzi cyane mu kibano
baranzi cyane kandi bararangiranira hari n'abantu bya numva bavuga ngo turondera naka kandi nabo bashobora batagewe nyine batanze wamaze kumenyekana nk'umuhuza umuhanuzi umumenyeshamakuru wabaye byose muri aka kanya twobibutsa abanywanyi b'ijwi rya amerika muduteze amatwi ko turiko turaganira ku bijanye no gufasha abakenyezi n'abigeme mu mabi akorerwa mu mabi bakorerwa twobibutsa ko ishyirahamwe twababwiye mu ntango ishyirahamwe seruka rifise icyicaro i bujumbura mu burundi rikaba rizwi cyane rirafise nimero abantu bakorewe amabi bashobora guhamagara ko bagafashwa mu buryo butandukanye bafise ibigo bitandukanye no mu gihugu hagati iyo nimero yo ku biro ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo umunani n'indwi mirongo itatu ndasubiramo iyo nimero y'ishyirahamwe seruka itangwa ku mbuga ngurukanabumenyi n'ahandi henshi mu biganiro ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo umunani n'indwi mirongo itatu iyindi nimero y'abantu bashobora guhamagara ko ku buntu ifise abantu bafite imirongo ya ekonete na leo ni mirongo indwi n'icyenda mirongo indwi n'indwi mirongo itanu na gatanu mirongo itanu na gatanu ndayisubiramo nayo ku bafise imirongo ya konete na leo bashobora guhamagara ko ku buntu mirongo indwi n'icyenda mirongo indwi n'indwi mirongo itanu na gatanu mirongo itanu na gatanu izo nimero nizo mushobora guhamagara ko ishyirahamwe seruka rizwi mu gihugu riharanira ineza y'abakenyezi n'abigeme ikaba ibafasha mu bijyanye no kubavuza kubaserukira mu butungane n'ibindi byinshi nk'uko twabibashikirije turi muri cya kiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa kabiri cyane cyane tuganira ku bibazo n'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme ku murongo wa telefone rero turiko turaganira na madame marigorete bwoyero ayoboye ibiganiro bifasha abakenyezi n'abigeme mu giheta ku iradiyo ijwi ry'umukenyezi ni radiyo nayo nyene yashinzwe kugira ngo ifashe umukenyezi n'umwigeme kuja ahabona guseruka guserura ivyiyumviro n'ibibazo vyabo madamu bwoyero rero ibyo mukora ni byinshi muri iki gihe muriko murafasha cyane cyane gushyira ahabona ayo mabi gufasha mu kibano abagabo n'abagore bashobora gutorera inyishu ibi bibazo twumvise kandi na Prosper bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu aho yavuga yuko amabi adakorerwa abakenyezi bonyene n'abagabo birazwi yuko nabo nyene bayakorerwa nabo nyene barisanzura mu kubashikira ngo bababwire ibibazo byabo cyane cyane iyo bahohotewe n'umugore ko ari ibintu bisa n'ibimaramaje gatonya baraseruka ego nabo nyene hariho igihe bashobora kuza ariko rero bobo uko babibona baguma babona umenga iyi radiyo ni iy'abakenyezi gusa bakaguma babona umenga umuntu afasha abakenyezi gusa ariko rero rero murabona hariho n'abagabo bahora baza bakitura nk'iyo bakorewe amabi hari n'igihe mbere baba batayakorewe n'abakenyezi babo ugasanga bayakorewe n'abandi bagabo nkabo ariko bagashobora kuza gusaba impanuro ingene bashobora kubigenza hanyuma rero nka bamwe bamwe bibaza abantu bafasha abakenyezi gusa hariho n'umugabo yari afise umukenyezi bari barashamiranye aramuheba hanyuma icyo nagize yaraje ati aranyitura hanyuma nca ndamufasha no kwandika ibirego kugira ngo abijyane muri sentare abahohoterwa nabo abakubitwa nabo canke abagirirwa ayandi mabi atandukanye aba ari ayahe nabo nyene baraseruka hariho nk'umutama yigeze kuza yavuga yuko umukenyezi wiwe atamugaburira kandi no kumuryoza yuko yamuryoza icyo gihe mbere n'uwo mutama yari yarahiye ati jewe n'ukuri ati jewe sinsubira muhira ati jewe mpa n'indaro ati nguma aha nyene hanyuma nyene narakiravye ndamwumviriza araheza kuvuga hanyuma mu nyuma ndamuherekeza muhira tuca turavugana n'umukenyezi wiwe antora wundi muntu turajana muhira hanyuma twasize nyene tubumvikanishije uwo mutama araheza yararuhutse nyene araguma muhira ku bijyanye n'ubutungane buhu mwavuze imbere y'uko muhora mubafasha mu butungane imanza nko muri uno mwaka zihagaze cyane cyane ku kihe kibazo mu butungane iyo bituye izo nzego mu butungane hariho nka bamwe bamwe usanga nk'abakenyezi ugasanga nka bamwe bamwe barahohoterwa cyane nk'abakorewe amabi abandi nabo ugasanga amabi afatiye ku gitsina abandi nabo uca usanga ari nk'abigeme batwaye inda z'indaro hanyuma abo babyaranye bakanka kwemera abana hariho n'abandi kandi usanga bobo babona bati umugabo wanjye yadandaje itongo kandi tutabyumvikanye ibyo ni byo cyane cyane abakenyezi bakunda kwitwarira hariho n'abandi bashobora kubona bati jewe ubu ndahevye sinshaka nuko twokubakana bakarondera bijya byo kwahukana murakoze cyane murakoze cyane kuri kano kanya mufashe ku kuganira n'ijwi rya amerika turabashimiye cyane madame marie gorete bwoyero ku kanya mufashe ku kuganira kuri ibi bibazo biba mu kibano n'ahandi bishobora kuba ari cyo kimwe ariko turumva yuko nka radiyo ijwi ry'umukenyezi yaje hageze yaje ikenewe cyane kandi yuko iriko irafasha abatari bake mu bintu byinshi si ni radiyo yonyine ni ikigo abantu bashobora kwitura hari ibiganiro mukora bishimikiye kuri iyo minsi icumi n'itandatu iriko iravugwa muri iyi minsi ku iradiyo yanyu cyangwa mu giheta
ibiganiro nk'ubu mu minsi iheze twari twamaze kubitegura hariho ibyo twari twateguye bijyanye na masikirinite pozitive ibyo rero twari twafashe amateme abiri hariho nk'uruhara rw'umugabo muri kino gihe cya kovide dizinefu hanyuma ikindi twari twagize kugendera ubugabo bubereye mu ntumbero yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme iyindi te ikindi twari twakoreye ko kugendera ubugabo nyabwo bufatiye ku gufasha ku gufashanya ibikorwa hagati y'umugabo n'umugore hariho kandi no kurera abana b'abige b'abahungu n'abigeme mu ntumbero yo kubategurira uburinganire na cyane cyane mu buzima bwabo bwa minsi yose ibyo twari twagiye kubirondera i muramvya no mu ntara ya mwaro
niho ibibazo nk'ibyo biba bisanzwe byibonekeza cyane kurusha twari twashatse kwiterera kugira ngo ntitugume dutanga ibyo hasi gusa birumvikana kuko twari twagiye mu zindi ntara twongeye kubashimira cyane rwose madame marie gorete bwoyero aho ku ijwi ry'umukenyezi mu burundi mu ntara ya gitega mu giheta turabashimiye cyane ku kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze cyane namwe
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko turimo wa mwanya w'ikiganiro muri isanga iki gice cya gatatu cy'ikiganiro tukaba twababwiye ko duhava tuvugana n'abandi bakenyezi bari mu gikorwa cyo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme haba mu gihugu canke hanze y'igihugu ishyirahamwe ry'ibikorwa by'impuhwe bikorwa n'abarundi baba mu mahanga diaspora work for mercy naryo nyene riri mu bikorwa byo kugerageza gufasha guteza imbere uh, no gushigikira umukenyezi n'umwigeme aho ari hose twatumiye madame ella uwimana nawe nyene mu ishyirahamwe ryabo ishyirahamwe diaspora work for mercy kandi n'ishyirahamwe asanzwe arongoye urunani rw'abakenyezi ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga atubwira bimwe mu bikorwa arimwo muri iki gihe cyo kurwanya no cyo kumenyekanisha amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme madame ella uwimana urakoze cyane gufata akanya kanya ko kuganira natwe muri iyi minsi yo kuharanira ineza y'abakenyezi mu kurwanya amabi bakorerwa ishyirahamwe diaspora works for mercy ryo riri mu bihe bikorwa muri iki gihe
murakoze cyane mupasone oriyana kumpereza ako kanya ni ukuri ishyirahamwe fondasiyo ndongoye diaspora works for mercy biri no mu cyatumye ribaho rivuka kugira ngo riharanire agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa misi yose ni ukuvuga rero muri diaspora works for mercy turi ko turarondera guteza imbere imibereho y'umukenyezi kurwanira amabi amukorerwa no kuyamirira kure kugira ngo umukenyezi ashobore kwishyira yizanye ariko muranyumve neza barundi barundi kazi n'abakenyezi twese ndaza kuvuga ku bijyanye n'umukenyezi musanzwe muzi ko umukenyezi ni umufasha ntabwo ari umukozi hari abagabo benshi n'abashingantahe batarategera itandukaniro rya hagati y'umugore kuba umufasha wabo cyangwa se kuba umukozi wabo murantunga kubera turi mu bintu bya agenda aribyo bintu bijyanye n'igitsina hariho n'abakenyezi bafata abagabo babo nk'uko atari umutwe w'urugo iyo tumaze kubicandatiranya rero uca usanga bizana amabi kandi ayo mabi agacagwa ku mukenyezi n'abana ari twebwe rubanda rugufi rero icyo nubona twebwe muri diaspora works for mercy turagomba kugira ngo turandurane n'imizi ibituma izi ngorane zihaba ati izi ngorane zihaba kubera iki icya mbere kihaba kubera iki umugore kenshi usanga iyo ataca afite azera akantu kose ku mugabo umugabo akavuta utuvuta akazotwese kaduhawe n'umugabo agahuza kazokwambara kaguriwe n'umugabo ibyo rero bigatuma twabonye ko bice bituma umugabo asuzugura umugore umugore nawe akaba ari munsi y'umugabo akabona ko atabonye ati umugabo atarimo atubaho muri diaspora works mercy dukangurira abakenyezi guhaguruka kugira ngo babe otonome kugira ngo bashobore kwibako turabahamagarira nk'abantu tubaha imirimo kugira umugore ashobore kugira amafaranga bijya mu zenyari za akitivite kijenere de reveni mbese ibikorwa byinjiza amafaranga ashobora gufasha umukenyezi kuko twarasanze n'abakenyezi benshi usanga umukenyezi yirirwa adakurimira nk'undi muntu kugira ngo atunge urugo ariko ibyo nabyo niyo byamamo twebwe rero dukira tumuha ingufu turi mu mujyane kugira ngo tubahe uburyo bashobora kurondera utuntu duto duto mwarabonye hariho abakenyezi twashyize mu mashuri yo kwiga gushona bamaze gushora tukabaha imashini kugira ngo bagende nabo bagire umugambi wabo bagire icyo binjiza mu rugo bafashe umugabo wabo guteza imbere urugo nk'uko kuko murazi yuko urugo rugigwa na babiri rero nashaka yuko umukenyezi n'umushingantahe kubera turi kuvuga ibijyanye n'igitsina ntibabanze twubahane duhane agaciro umugore afashe umugabo mu bikomeye no mu bito bito noneho tumaze guhana agaciro bose dushobora tuba amagiriranire kandi icyo gihe dushobora tutanga agaciro mu rugo umugabo akagira agaciro umugore akagira agaciro umwana nawe akaza arushiriza kubera ari mu burundi bwinshi umugore rero reka ndabihamagarire bakenyezi bene data dusangiye gupfa no gukira bitwokwama muri bitwama dusemerera ngo turacinyitsa turacinyitswa ahubwo niko twugururira ayo mabi agatuma aza kutugwako umugore rero reka duhaguruke turwanire gukorera gukora imirimo yose ishoboka akenyezi nk'ubumaze kubivuga dufite ingufu bijya bikorwa umugabo akora muri atwo twitwa amaboko igihumbi bijya bikorwa umugabo akora twebwe twubikora jewe ndazi umugore yarubatse inzu arashinga ibiti ubwondo arashyiramo arahoma arasakara umugabo kandi yari afise umugabo ariko kubera kwicisha bugufi yarabikoze arubaka inzira arangira umugabo akaza ari- aka- aka- akahengera bwije akaza kuryama mu nzu yubatswe n'umugabo ariko y'umu- n'umugore murantunga ariko ibyo nibaza yuko bikora abantu bake rero bakonye- bakenyezi turakeneye yuko tumenya kwishyira no kwizana ntitwame dutegereje ngo ibintu byose biduzana umugabo erega n'abagabo nabo none ko twebwe mu maboko igihumbi umugabo nawe akaba mu mabo- maboko abiri ni ukuvuga ko dukeneye gufasha byinshi kugira ngo imiryango n'ibihugu bitere imbere Eh, rero muri iki gihe co- tugeje tugejeho ku- ku- kwirinda amabi akorerwa ama- abakenyezi nimuze duhaguruke abakenyezi n'abagabo dukorere hamwe tureke ko amatuzera inze mukenyezi hanze ntabiriyo kandi murazi yuko burya ngo manyamaterwa n'agashambara umukenyezi numara gutunga ukubaka urugo rwawe ukagira ifaranga ryinjira mu rugo ukiyambika neza ukagura ka- ya- ca- ca gitenge cy'amafaranga menshi utajya- utayasabye umugabo n'abandi bose bazokubaha kandi no mu kibano baguha agaciro rero twiheshe agaciro duhagarare neza none madame eh, uwimana muri kandi no mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga mukaba murongoye urunani rw'abakenyezi hoho muri iryo shyirahamwe hari amashyirahamwe y'abakenyezi ah, atandukanye asanzwe ari muri iryo shyirahamwe ariko arafasha mu gihugu hagati canke no mu mahanga mu gukangurira abarundi kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme hoho muri iryo shyirahamwe ah, ico kibazo kiravugwa baracijuki
yego cyane icyo kibazo baracijukiye cyane kuko nicyo cyatumye no muri diaspora dushyiraho iyo komisiyo ijejwe agakenya ijejwe agateka k'umukenyezi kuko twasanze byari byarahungabanye cyane abakenyezi ah, twagiye duta- duta ah, indangagaciro twagiye duta agaciro k'iwacu ugasanga turi mu mahanga kubera guhura n'ibindi bintu imibereho inyuranye imico inyuranye ugasanga umukenyezi rero kubera tuba amaboko igihumbi ugasanga umuntu ana- anaronka yakira n'ayamira bikamugora ku byose kubishyira hamwe kubikora ariko ubu ni ukumenyesha yuko abakenyezi twahagurutse umuntu wese ubwo aravuga ibitagenda neza abantu abakenyezi rero bari kurondera ati umwana wanje yovuga ururimi gute ugasanga bavuga bati jewe ndashaka guhagarara ndashaka kwironderera akazi abakenyezi benshi ubu nibo bafite ubuzi buta- bu- bu- buhemba amafaranga menshi kandi ugasanga urugo rumeze neza ariko ugasanga kubera bya bindi ba- twamenyereye yuko u- u- umugabo ariho yamazana mu rugo Ha- naho nyene reka nyemure hariyo abakenyezi bari hanze twaronse akazi ugasanga uhiga amafaranga asumba y'umugabo ugasanga umugabo ntumuha agaciro ugaca umugira nk'ikibazo cy'umwavu ahubwo reka rero tu- ahubwo abashingantahe tubereke yuko dushoboye ari nacyo nibyo turiko tura- turahimiriza abakenyezi yuko duhagurukana ubumenyi ubushobozi kugira ngo dushigikire abashingantahe bacu babone yuko badakeneye kuza baraduhohotera babone ko twahagurukiye agateka kacu nabo nyine urabona ko bariko barabyijukira basigaye batinya guhohotera umukenyezi cyangwa umukobwa ahari bakamwubaha kuko bazi ko abakenyezi twahagurutse imihingo yose isi yose ubu duhagaze neza ubu umuntu yahohotera umukenyezi ubu basigaye babigira batinya rero tuma rero urabona ko bigiye gutangura biriko biragabanuka ugasanga abakenyezi nabo bariko barishira bakizana ari nacyo tuba duhamagarira rero abakenyezi guhaguruka tuname rimwe tu- tu- tu- dufashanye urugamba no rwa buri muntu wese twige ibikorwa byose nta kurya nta kazi na kamwe kabi kabaho kiretse ngo umwuga ngo umwuga muri ngo ni uwo kuroga ko ari uwo kwica ariko ibindi byose ntibiduteza imbere twige rero guhagarara neza umugabo mu mwanya wiwe umukenyezi mu mwanya wiwe twubahane duhane agaciro twirinde aya mabi akorerwa abakenyezi murakoze cyane madame ella uwimana muri leta ya texas aho muherereye nkaba nibutsa abatwumva yuko madame ella uwimana arongoye ishyirahamwe ry'ibikorwa by'impuhwe bikorwa n'abarundi baba mu mahanga diaspora works for mercy akaba kandi yanarongoye urunani rw'abakenyezi n'urwaruka mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga turagushimiye cyane madame ella uwimana Eh, murakoze cyane reka ahubwo nanjye nsezere aba- abanywanyi ah, n'abakenyezi ndaba- ndababwira yuko barashobora kuturondera ku murongo wa whatsapp ni guteranya rimwe indwi rimwe gatatu gatanu gatanu ubusa gatatu gatatu gatandatu kabiri umuntu iyo afite ariko arahohoterwa afite ibibazo agomba kubaza mushobora kutwandikira kuri whatsapp cyane mukaduhamagara kugira ngo ikibazo cyanyu tugihagurukire namwe mwishire mwizane mugire aho muba mwubahwe murakoze murakoze cyane madamu ndabashimiye namwe mwese rero mwari kumwe na ohani tanga ishaka yari ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi aho tuba turaganira ku minsi cumi n'itandatu igejwe guharanira kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu kiganiro cy'uyu munsi muri isanga ndabashimiye